iyi mwumvanira ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha kiliziya gatolika iri mu mwaka wayo w'ijana na makumyabiri n'itanu imaze ishinze imizi mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika yamariye iki ibihugu birimo u rwanda n'uburundi
cyane cyane mu burezi amashuri kiliziya gatolika yagize uruhare rukomeye cyane n'ubu ngubu kandi ni umusanzu ukomeye uyu ni umushumba mukuru wa kiliziya gatolika y'u rwanda antoine karidinari kambanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri nigeri bagiye kujuririra icyemezo cy'urukiko rwemeje ko perezida bora tinubu yatsinze amatora ari bongo ndimba yahoze ari perezida wa gabo aridegembya abamuvanye ku butegetsi bamurekuye bamuha uburenganzira bwo kujya kwa muganga izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri nigeria yatangaje ko agiye kujurira icyemezo cy'urukiko rwemeje ko perezida bora tinubu yatsinze amatora aheruka muri icyo gihugu abunganira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bavuze ko yaranzwe n'utunenge geoffrey mutagoma harakomeza inkuru ayo mashyaka akuriwe na atiku abubakar w'ishyaka riharanira demokarasi ya rubanda peoples democratic party na peter obi w'ishyaka ry'abakozi labour party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu uko bakurikirana muri ayo matora batanze ikirego mu rukiko barusaba kuyasesa bavuga ko yabayemo uburiganya kandi komisiyo y'amatora ikananirwa kugaragaza amajwi hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga basabaga ko perezida tinubu yakwamburwa umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ejo kuwa gatatu urukiko baregeye rwanze ingingo batanze imwe ku yindi mu cyemezo cyasomwe mu gihe cy'amasaha hafi cumi n'imwe iki cyemezo cyaje gikurikira ibindi nkacyo byagiye bigaragara mu myaka yashize nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu muri nigeria kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda iki gihugu gisubiranye ubutegetsi bwa demokarasi nta kirego cyatanzwe mu rukiko kigamije kuvuguruza ibyabaye mu matora cyari cyabasha kubigeraho Livi Ozoku wunganira Peter Obi umwe mu bakandida biyamamaje yabwiye abanyamakuru ko we nabo bafatanyije bagiye gusoma icyemezo cy'urukiko nyuma bakajurira mu rukiko rw'ikirenga Chris Uche wunganira Atiku Abubakar nawe yavuze ko batabonye ubutabera kandi bazajurira iri tegeko riteganya ko bazajurira mu gihe cy'iminsi cumi n'ine rigaha urukiko rw'ikirenga iminsi mirongo itandatu yo gufata icyemezo kuri icyo kirego
uwahoze hari perezida wa gabon uheruka gukurwa ku butegetsi ari bongo ndimba wari ufungishije ijisho kuva ahiritswe mu cyumweru gishize yarekuwe kuva uyu munsi kuwa kane kandi ashobora gufata urugendo akajya kwivuza mu mahanga byatangajwe n'abategetsi ba gisirikari bayoboye igihugu muri iki gihe ibindi kuri iyi nkuru na frederic nkundikije umuvugizi wa leta imfatakibanza colonel orlich manfumbi abicishije kuri televiziyo ejo ku munsi wa gatatu yagize ati arashobora mu gihe wabyifuza kuja mu mahanga kwivuza nta makuru y'ukuntu amagara yiwe ifashe muri iki gihe aratangazwa gushika ubu ariko mu mwaka bibiri na cumi n'umunani yarafashwe n'indwara y'umuvuduko amaraso yatumye atarangura amabanga yiwe umukuru w'igihugu mu kiringo kitari gito ejo ku munsi wa gatatu televiziyo gabon 24 yarerekanye amasanamu ondimba ariko arabonana n'userukira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu bihugu vyo muri afurika yo hagati abdu bari
ibihugu makumyabiri byateye imbere mu bukungu ku isi G20 bigiye kwinjiza muri uyu muryango ubumwe bwa afurika nanone frederic nkundikije abahiye inkuru iyo nkuru yatangajwe uyu munsi ku wa kane iyo ngingo izoha umugabane wa afurika ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitanu uburenganzira bungana n'ubwishyirahamwe rya buraya gushika ubu ubumwe bwa buraya niwo mugabane wonyene wari ufise ico gihagararo muri uyo murwi umwe mu bategetsi bo ku mugabane wa afurika atashatse kw'izina ryiwe ritangazwa yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ko ubumwe bwa afurika bugiye kwinjira muri uyu murwi utagisubira inyuma umutetsi ava mu gihugu cya afurika y'epfo coco gisanzwe kiri muri uyu murwi nawe nyene atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko igikorwa hamwe n'amajambo ajanye no kwinjiza umugabane wa afurika muri uyu murwi ibihugu mirongo ibiri vyo ku isi bikomeye biriko birategurwa nyamara gushika ubu ntibiramenyekana niba iyo ngingo izofatwa mu mpera z'indwi imbere y'uko iyo nama nkuru y'umurwi w'ibihugu mirongo ibiri bikomeye iriko ibera i new delhi irangira
ayo yari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu frederic nkundikije na geoffrey mutagoma bayatugejejeho mbibutse ko iyi ari radiyo yanyu ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube aderese ni vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kiliziya gatolika yishimiye uruhare yagize mu bikorwa bitandukanye muri sosiyete y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika mu myaka ijana na makumyabiri n'itanu imaze ihashinze imizi umushumba mukuru wa kiliziya gatolika y'u rwanda antoine cardinal kambanda yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika mu rugendo rw'akazi arimo muri amerika muri icyo kiganiro yagiranye na mugenzi wacu diane ninahazwe cardinal kambanda yasobanuye uko kiliziya gatolika ibona intambwe yatewe mu bumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda
hamaze gukorwa urugendo rurerure ubona ko umuryango ugenda usubirana Eh, nubwo haba hari ibikomere eh, tugikeneye gukomeza eh, kuvura kuko ibikomere biba bigoye utugeze ku kintu bita ubudaheranwa kugira ngo umuntu adaheranwa n'amaga- n'agahinda adaheranwa n'amateka eh, binajyana rero no kwiyunga n'amateka ye kugira ngo ashobore kujya mbere abona imbaraga zo kwiyubaka ariko nanone nkagaruka kuri wa muryango kuko burya niho hari ipfundo rya byose kandi umuryango niwe ugera ku mutima w'umuntu bya hafi unamurima no mu buto bwe hari inzitizi mwoba mubona ah, zibangamira ubwo bumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda ikirusha abantu canke inzitizi ziba zihari maze kubona Eh, iya mbere ni ibyo bikomere iya kabiri ni ihahamuka bina- binafitanye isano cyangwa icyo bita trauma eh, mu cyongereza eh, traumatic experiences zituma eh, umuntu nawe aba atari we ariko rero akaba n'abantu eh, rimwe na rimwe babifitemo inyungu bakomeza guhembera yanzika n'amacakubiri izo ni zo mbogamizi zigenda zibangamira ubutumwa bwacu antoine cardinal kambanda eklezia katolika iramaze imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu ishinze imizi mu karere k'ibiyaga bigari rwanda burundi tanzania bikuru eklezia katolika yamariye sosiyete nyarwanda y'uburundi n'akarere k'ibiyaga bigari muri iyo myaka ijana na mirongo ibiri n'itanu muri rusange cyane cyane mu burezi amashuri eh, kiliziya gatolika yagize uruhare rukomeye cyane n'ubu ngubu kandi eh, ni umusanzu ukomeye benshi mu barerewe muri aya mashuri dufitemo abagabo n'abagore b'ingirakamaro bari mu nzego zinyuranye kandi bishimira banashima uburere bahawe ingo za gikristu ari nazo shuri rya mbere mbere y'uko umuntu ajya mu ishuri rindi ry'amasomo ariko nanone ahora afite ya shusho yo mu rugo iyo agenda amahanga aba agenda ari umugabo ari umugore ari urugo rufite uko rwubatse rutagendera mu kigare cy'abandi cyangwa se cy'imico y'ahandi eh, rimwe na rimwe ibitandukanye ibyo rero byose ni ibintu eh, twishimira
ubwo ni karidinari kambanda yaganiraga na mugenzi wacu diane ninahazwe icyo cyari igice gito cy'ikiganiro uyu mushumba mukuru wa kiliziya gatolika y'u rwanda antoine karidinari kambanda yahaye ijwi rya amerika mu bindi yagarutseho harimo intambwe yo gutagatifuza bamwe mu banyarwanda n'abarundi bapfuye bazira ukwemera kwabo no kwanga guhemuka nuko kiliziya gatolika ibona ikibazo cy'impunzi hirya no hino ku isi nicyo vatikani ivuga ku bantu b'igitsina gore bifuza kujya mu myanya y'abasaseridoti tubararikire rero kuzakurikira ikiganiro cyose cya videwo ejo kuwa gatanu ku mbuga zacu nkoranyambaga turacyakomeza amakuru yacu urukiko rw'ibanze rwa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda rwaburanishije urubanza ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku bantu bagera mu icyenda aba barimo abahoze ari abayobozi ba gereza ya rubavu iri i nyakibira mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza turi kumwe ku murongo wa telefone telefone eric bagira ubusa uru rubanza rwagenze gute
urakoze jeni mukankusi nk'uko bibwiye abadukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ni urubanza rwabaye rurerure cyangwa wavuga ngo rwakwedutse ukurikije n'amasaha rwatangiriye ni ukuvuga ngo rero abari abayobozi ba gereza ya nyakiriba cyangwa se ya rubavu hano barangajwe imbere n'uwari ufite ipeti rya siniya superitendenti inosa kayumba nibo bagendaga biregura hakaba uwitwa efuremu gahungu we aregwa ibyaha byo kuva mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri araregwa ibyaha byo kuba icyitso mu gukubita no gukomeretsa hari abantu batandatu ubushinjacyaha buvuga ko bagiye bakubitirwa muri gereza bikarangira bajyanwe kwa muganga bikabaviramo impfuka gahungu rero ubwe araregwa abantu batanu ku mutwe we ndetse n'uwitwa emmanuel ndagijimana wabaye intandaro kugira ngo ibi byose bi bikurikizwe cyangwa se bikurikiranwe nkakubwira ko emmanuel ndagijimana ni umugabo uri hano ku nyundo mu murenge wa nyundo umurebye uko avuga yakorewe iyicarubozo nk'ijwi rya amerika ryaramusuye mbese kumureba ku kibuno ibice byombi by'ikiburo hari igice bigaragara ko wagira ngo bamunyujijemo inkota kumureba udakomeye mu mutwe ni ukuvuga ngo bisaba kwihangana mu kumureba kuko ameze nk'igisebe wari undi wabaye intandaro nyuma yo kuva muri gereza abigaragariza inkiko ko yakorewe iyicarubozo noneho urwego rw'ubugenzacyaha nk'uko urwego rw'amagereza nk'uko ubushinjacyaha bubivuga rwasabye ko hakorwa amaperereza no ku bandi bayobozi bagiye bahayobora nka kayumba siniya superitendenti inosa kayumba yari avuye muri gereza akaba yari yafungiwe ibyaha by'ubwambuzi cyangwa se ubujura bwakorewe kuri telefone y'umunyamahanga ubwo yarayoboye gereza ya nyarugenge kugeza ubu rero ubushinjacyaha bwagendaga burega buri umwe agenda yiregura ubu tuvugana haciye nk'iminota mike umucamanza asubitse urubanza kuko ni benshi ni abantu bagera mu icyenda abashije kuburanisha bane gusa ejo ni mukankuzi eric utubwiye ibyo baregwa aba baregwa barabivugaho iki
uko babiregwa bose nta n'umwe ubyemera uko ubushinjacyaha bubarega hari nk'uwitwa augustin uwayezu we ku cyaha cy'icarubozo ari nawe ushyirwa mu majwi ku kuba yarakoreye uwitwa emmanuel ndagijimana iki cyaha cy'icarubozo aregwa ko hari abo yafatanyaga nabo ubundi akabaha amabwiriza mu kumukubita mu kumukubita nk'uko yagiye abivuga mu bihe bitandukanye ndetse hano bibwiye ijwi rya amerika avuga ko bamukubitishaga insinga z'amashanyarazi babonye acitse ibisebe bagira ubwoba bwo kujya kumuvuza bamubika ahantu barabora bisanga byarataye igihe uwo rero uwayezu akavuga ko yaba yarakubitiwe ahandi yafungiwe ubwo ni nko muri kasho za polisi kuko ngo yari yaraketsweho ibyaha by'ubujura gusa uwo twavuganye ari nawe emmanuel ndagijimana nkamubaza nti ko bireguye kuriya wowe urabivuga hicara avuga ati nta kuntu gereza yose cyangwa se abandi bafungwa muri gereza bababeshyera ibyo ni imyiregurire ni nk'amatakira ngo niko nabivuga uko yabivuze ariko noneho abandi nabo bagenda bakwepa ibyaha bakavuga ngo ubushinjacyaha ntabwo bugaragaza ibimenyetso simusiga bushingiraho bubarega nk'uwitwa gahungu aravuga ko hari hari impapuro za muganga zigaragaza ko abapfuye batazize inkoni ahubwo bagiye bajya kuvuzwa bamara kuvuzwa bakazicwa n'impfu zisanzwe gusa ubushinjacyaha bugakomeza gushimangira ko ibyo bavuga biregura bidafite ishingiro ahubwo ko n'impapuro za muganga ibikubiye muri raporo za muganga bitandukanye n'ibyakuwe mu iperereza kuko ngo hari aho hari aho ubushinjacyaha bwavuze ko bajyaga kubajyana ahubwo kwa muganga bagerayo bakagerayo bapfuye
eric bagira ubusa urakoze komeza udutegurire inkuru
ndagushimiye ejo ni mukangusi noneho tukomereze ku kiganiro ubungabunga ubuzima ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cy'abongereza kibanda ku nkuru z'ubushakashatsi ku buzima ku isi bugaragaza ko umugabane wa afurika ufite abakozi babiri bonyine mu rwego rw'ubuvuzi ni ukuvuga abaganga abaforomo n'ababyaza babiri kuri buri baturage igihumbi ishami rya oni ryita ku buzima oms risaba nibura abakozi bane bo mu rwego rw'ubuvuzi ku baturage igihumbi kugira ngo habashe gutangwa serivisi z'ibanze z'ubuvuzi ndetse na gahunda y'ubuvuzi kuri bose ibone kugerwaho abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ihunga cyangwa iyimuka ry'abaganga cyangwa se abahanga mu by'ubuvuzi ariyo ntandaro y'ibi kubera ko bamwe mu bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bajya kwiga hanze ntibagaruke abandi nabo bakajya gushaka aho babona amahirwe yisumbuyeho mu kazi ubuke bw'inzobere mu buvuzi bugira ingaruka ku kugera ku buvuzi bw'abaturage urwego rw'ubuvuzi bahabwa umusaruro batanga ndetse n'urugero barokokaho indwara kuri uyu mugabane zimbabwe nayo irimo guhura n'ikibazo cy'iyimuka rikabije ry'inzobere mu buvuzi muri uyu mwaka oms yongereye iki gihugu cyo mu majyepfo y'afurika ku rutonde rwayo rw'ibihugu bifite umubare muto w'abaganga abaforomo n'ababyaza ku barwayi leta irimo kurwana no gukemura iki kibazo binyuze mu gushakira ibitaro ibikoresho biboneye nk'uko mubyumva muri iyi nkuru
ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko bitarenze muri bibiri na mirongo itatu afurika izaba ifite icyuho cya miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atatu z'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'ibiyimuka ry'abakozi bajya hanze y'uyu mugabane ridakumiriwe oms ivuga ko iyimuka ku bwinshi ry'abakozi ridindiza intego za gahunda y'ubuvuzi rikanongera umugogoro ku bakozi basigaye we need to address this by expanding opportunities dukwiye gukemura iki kibazo binyuze mu kwagura amahirwe y'akazi ku bakozi b'urwego rw'ubuvuzi dukwiye guha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi uburyo bwiza bw'imikorere kugira ngo babashe gukoresha ubumenyi bwabo zimbabwe iri mu bihugu birimo kunanirwa kugumana abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi uyu mwaka oms yongeye zimbabwe ku rutonde rwayo rw'ibihugu bifite umubare uri hasi w'abaganga abaforomo n'ababyaza ku barwayi abakozi b'urwego rw'ubuvuzi batanga imikorere igoranye ndetse n'ibura ry'imiti n'ibikoresho bigezweho nk'impamvu zituma bagenda muganga paul agiye kuva muri zimbabwe yimukire muri canada yifuje ko twakoresha izina muganga paul gusa ku mpamvu z'umutekano we
ndagiye kubera ko nshaka guteza imbere ubuzima bwanjye ariko icy'ingenzi kuruta ndashaka kubona ubuzima n'imibereho myiza yafasha umuryango wanjye abakozi b'urwego rw'ubuvuzi muri zimbabwe bakoze imyigaragambyo inshuro nyinshi ariko nta kinini ibyo byahinduye leta ivuga ko ikibazo ikizi ko irimo kugerageza guha ibitaro ibikoresho byiza kugira ngo bibashe kugumana abakozi mu ntambwe imaze gutera harimo n'indege cumi n'ebyiri zikora nk'ingobyi z'abarwayi zaguzwe mu kwezi gushize so when you give them this uh, then it means they have a reason to stay noneho bisobanuye ko bafite impamvu yo kuhaguma icyo ari cyo cyose birukira gukora mu bindi bice by'isi hano imuhira kiraboneka rero bazabasha gukoresha ubumenyi bwabo nk'inzobere kandi banogerwe n'umwuga wabo hano iwabo kuba izi ntambwe zizaba zihagije mu kugumana inzobere mu buvuzi nka muganga paul bihanzwe amaso
mu gushaka gusobanukirwa byinshi kuri iki kibazo cy'iyimuka ry'inzobere mu buvuzi twaganiriye na muganga mahmud bokari mayina umunyanigeriya w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu bwonko utuye mu bwongereza
ndaza kwibanda hari ku mpamvu enye z'ingenzi icya mbere ni ikibazo cy'umushahara abantu bakeneye guhembwa neza kugira ngo bagire imitekerereze ishikamye ku kazi ariko biranumvikana hari n'ikibazo cy'ibura rya mikoro iyo mvuga mikoro n'ibitaro ni ibikoresho bitaboneka tuvuge nka sikaneri ni ubwoko bwihariye bw'igikoresho rwose cy'imboneka rimwe ku mugabane wa afurika mu myaka ibiri ishize twasohoye raporo ishingiye ku bushakashatsi twakoze mu gihe cy'imyaka itanu aho twasesenguye inzandiko zibarirwa mu bihumbi tureba ngo ni iki dufite ku mugabane wa afurika mu bijyanye n'ubushakashatsi mu bikoresho by'ubushakashatsi twatahuye ko uretse mu bihugu nka afurika y'Epfo ndetse na misiri mu bigo hirya no hino ku mugabane rwose nta bikoresho bihagije bijyanye n'aho igihe kigeze ibyo ni uko twisanze ubwacu imvuru za politiki nacyo ni ikindi kibazo gikomeye kubera ko ubushakashatsi cyangwa ibijyanye n'ubuvuzi kugira ngo bitere imbere bisaba kuba hari umutekano rero ibi byose birakenewe hanyuma mu gusoza birumvikana ni ikibazo cy'ibura ry'amahirwe yo kwaguka mu bumenyi no kubuteza imbere urumva igihe umuntu ashaka kujya hanze guhaha ubumenyi ntaba afite amafaranga ahagije yo kujyayo kubikora inama nyunguranabitekerezo abantu ntibabasha kuzitabira bigusaba kugira aho uhurira n'aya masoko yo hanze kugira ngo ubashe gutera imbere no kwaguka mu mwuga wawe ingamba ni nyinshi ariko ikintu cya mbere ni uko ku mugabane wa afurika tugomba gutuma akazi k'abahantu abantu bishimira nta nzira y'ubusomo yo kubugeraho ugomba guha abantu bakora ku bitaro n'ibindi bigo by'ubuvuzi umushahara n'ibindi bagenerwa bituma bumva ko bafite ububasha bukenewe ngo bakore akazi urugero ubwongereza bufite porogaramu igenewe abanyampano baturuka hirya no hino ku isi kandi nanjye ndi mu bahawe amahirwe binyuze muri iyi porogaramu leta zunze ubumwe za amerika nayo igira zimwe muri bene izo porogaramu aho hari uturusho duteganijwe muri sitati igenga bimukira ku bantu bashobora gutanga umusanzu ku gihugu niba rero dushaka ko abantu baguma ku mugabane wa afurika dukwiye kubaha ibyiza ku buryo nabo mbere yo kugira aho bajya bibaza bati ubundi ndajya hehe ko ndimuhira nkaba mbona ibi nkeneye yego icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri tugomba kuvugurura ibikorwa remezo iyo mvuga ibikorwa remezo bishobora gusobanura nk'ibikoresho mu bitaro sinemera kandi ko nta mafaranga yo kugura ibikoresho byo kwifashisha mu bushakashatsi cyangwa mu bitaro no kongera imishahara kubera ko nutongera ibi bintu abantu ntibazakubera inyangamugayo birumvikana kandi ikintu kimwe cy'ingenzi cyangwa bibiri nashakaga kuvuga kuri iyi ngingo ni uko bikenewe kunoza ibijyanye n'umutekano aho dutuye cyangwa se mu bihugu byacu kubera ko iyo umutekano umeze neza rwose usanga abantu bifuza gushora imari haba mu bijyanye n'ubuvumbuzi bw'imiti no mu bushakashatsi bugamije ubumenyi bw'ibanze ku ndwara ni muri urwo rwego kandi afurika ariyo ifite urufunguzo kubera ko hari ikintu kijyanye n'urunyurane rw'utunyangingo sano kandi icyo ibyo bisobanuye ni uko nk'urugero ikinyuranyo cy'imiterere y'utunyangingo sano hagati y'umunyafurika n'undi mugenzi we ari kinini kinini cyane rwose gusumbya yewe n'ikiri hagati y'umunyaburayi n'umuyapani gusobanukirwa ibyo binyuranye rero bifite urufunguzo mu ikorwa ry'ubuvumbuzi bw'ibanze mu kuvura indwara hatagendewe ku miterere y'uko umuntu agaragara ku maso rero ubu bigaragara neza ko turamutse dushoye imari muri uru rwego bitafasha abanyafurika gusa ahubwo byafasha n'abandi bantu ku bw'ibyo nituba dufite umutekano ituze mu bya politiki aho ngaho abashoramari bazaza gushora imari mu bushobozi bwacu mu by'ubushakashatsi tubashe gukora ubwo buvumbuzi bw'ibanze
kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya karindwi y'ukwa munani isi yose yizihiza icyumweru mpuzamahanga cyahariwe konsa ubu bukangurambaga mpuzamahanga bugamije gushishikariza abantu konsa ndetse no kubereka inyungu zabyo wemeje isaba ko umwana yakonswa kugeza agize imyaka ibiri ubukangurambaga bw'uyu mwaka buribanda ku bagore bonsa bari mu kazi wemeje ivuga ko kimwe cya kabiri cya miliyari y'abagore bari mu kazi badahabwa uburenganzira bw'ingenzi bw'ababyeyi babyaye mu mategeko y'ibihugu twabajije abantu icyo batekereza ku konsa ndetse n'urwego abakoresha bafashaho umubyeyi umaze igihe gito abyaye ucyonsa ibi ni bimwe muri ibyo bitekerezo
ntekereza ko konswa ari byiza cyane ku bana si uko ari byiza gusa ku buzima bw'umwana iyo yonka amashereka ahubwo yo nta n'ingaruka mbi amugiraho ugereranyije n'amata asanzwe ashobora gutera zimwe mu ndwara
igitekerezo cyanjye ku konsa ni uko buri mubyeyi akwiye gushyira imbere konsa umwana
abakoresha mbere na mbere bakwiye kuvugurura amasaha y'akazi urugero niba bazi ko umukozi afite umwana bagomba kumuha igihe ndetse yewe bakanashyiraho ku kazi amarerero abana basigaramo niba bishoboka kubera ko ntibiza koroha aya marerero adahari umubyeyi bimusaba gusiga umwana imuhira ugomba no gutekereza ku mirerere uwo mwana aza gusigaramo kandi ibyo byose byongera umuhangayiko
ntushobora gukora no kose icyarimwe cyangwa se ngo niba umwana arira ubashe gushyira umutima ku kazi
hari itegeko risanzwe ririho ribigenga ariko aho dukorera aya mategeko si buri gihe yubahirizwa ubusanzwe umugore ukora agomba kugira uburyo butuma abasha konsa umwana we kubera ko uburyo bwonyine bwo kugaburira umwana buhari ni amashereka ari naryo funguro ry'ingenzi kurusha ibindi ku mwana
ku ivuriro rikuru ry'indwara zo mu mutwe ryo muri mexique inyamaswa zirimo imbwa n'ingugunyi ziragira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi buhabwa abarwayi dore uko bikorwa
Alessia Ramos w'imyaka icyenda y'amavuko aragaza yitonze imbeba yo mu bwoko bwa hamusta kuri ibi bitaro inyamaswa kuva ku nyoni zikomoka muri Australia kugera ku mbwa zo mu karere ka Siberia zirimo kwifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwo mu mutwe Ramos yarasuzumwe asangana indwara ya ADHD yo kutabasha kwitonda no gushyira ibyiyumvo hamwe
ku bana cyangwa ku barwayi bafite ibibazo bimwe na bimwe by'imyitwarire mu mikorere n'imikurire y'ubwonko bwabo nk'uko byari bimeze ku mukobwa wanjye gusabana n'aya matungo bibafasha kwimara umuhangayiko inkeke ndetse n'amarangamutima amwe imbwa umunani nazo ziri muri aba bavuzi bifashisha ubwoya ku bitaro bikuru bivura indwara zo mu mutwe bikanatanga ubufasha ku barwaye indwara zidakira bikorera mu mujyi wa mexico iri vuriro ni byo bitaro rukumbi muri leta ya mexico ryifashisha inyamaswa mu kuvura indwara zo mu mutwe n'ubwo buvuzi nk'ubu bukorwa no mu bindi bihugu
iyi gahunda ifasha mu kugera ku ntego iya mbere guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe mu baturage muri rusange iya kabiri gukumira cyangwa gutahura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu gihe gikwiye no mu bufatanye n'inyamaswa aho zidufasha ku bijyanye n'amarangamutima
hari ni imbwa ifite imyaka itanu y'amavuko yahumye ijisho bitewe n'impanuka ariko iza gukira bwangu yabaye ikirangirire muri mexico ubwo yinjiraga mu cyumba kivurirwamo abarwayi ba covid cumi n'icyenda yambaye ibikoresho biyirinda kwandura mu rwego rwo gutera ishyaka abaganga silvia hernandez yahuye bwa mbere na haruri ubwo yakoraga nk'umuforomo mu gihe cya covid cumi n'icyenda icyorezo cya coronavirusi cyamusigiye ibibazo byo mu mutwe na n'ubu akivuza
ni ingenzi cyane kubera ko mu bijyanye n'ubuzima bwawe mu by'amarangamutima bigufasha gutuza kubasha guhumeka neza ibyo bikazanatuma ubasha gufata imyanzuro myiza kubera ko uba utuje cyane ubu hariho porogaramu yitwa harari n'inshuti ze gahunda yo kwiyitaho no kwita ku buzima bwo mu mutwe iteguwe mu buryo bw'urwenya ikwirakwizwa mu mashuri ya leta igamije guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe gukumira cyangwa gusuzuma uburwayi bwo mu mutwe no kuvura ubwagaragaye abahanga bavuga ko akarusho k'ingenzi kari mu buvuzi bwifashisha imbwa ari imiterere ituje yayo ndetse n'ubushake igira bwo gusabana n'abantu
ikiganiro bungabunga ubuzima mugikurikira ku ijwi rya amerika no kuri flash tv mu rwanda ku wa kane no ku cyumweru ndabona turi hafi gusezeranaho ariko reka mbanze mbibutse muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri nigeria yatangaje ko agiye kujuririra icyemezo cy'urukiko rwemeje ko perezida bora tinubu yatsinze amatora aheruka muri icyo gihugu abunganira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bavuze ko yaranzwe n'utunenge twanabwiye ko uwahoze ari perezida wa gabon uherutse gukurwa ku butegetsi ari bongo ondimba wari ufungishije ijisho hiwe kuva aheretswe ku butegetsi mu cyumweru gishize yarekuwe uyu munsi ku wa kane akaba yidegembya kandi ashobora gufata urugendo akajya no kwivuza mu mahanga ibyo bikaba byatangajwe n'abategetsi ba gisirikari bayoboye igihugu muri iki gihe mwakoze rero nshuti kuba mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri cange yarafatanije na nadia taha n'ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema naho kuri mikoro mwumvaga eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza tubararika ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika ni saa moya n'igice